machozi yanakuanguka, unatamani funguka.
iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwaramutse amahoro mu burundi turi ku mirongo migufi ku metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ni fideli niyo ngabo ndabaramukije turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara inyuma yaho n'ikiganiro c'umuziki ndabashimiye duhere rero mu karere k'ibiyaga binini ibanki nkuru y'u Burundi yafashe ingingo yo gusubira kurekurira amazu yo kuvunjirizamwo amafaranga y'agaciro atari amarundi agakora atankomanzi Pierre Claver niyo nkuru araduha inkuru y'imvaho ingingo yo guhagarika ivunjisha ry'amafaranga y'agaciro mu burundi mu mazu yabigenewe yari imaze imyaka ibiri kuri uyu wa gatanu umuyobozi mukuru w'ibanki nkuru y'igihugu brb yatangaje ko iyo ngingo co kimwe n'izindi zafashwe ziyerekeza zasubije inyuma ubutunzi bw'igihugu muri rusangi diedone murengera-ntwari mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru i bujumbura yavuze ko izo ngingo zikuweho kuva ubu abantu barungikirwa amafaranga mvamakungu barashobora kuyaronswa mu mafaranga mvamakungu nyene canke bakayashira ku makonte yabo y'amafaranga mvamakungu yugurujwe mu mabanki bayaronkeyemwo bwa kabiri ingingo yafashwe yo guhagarika amazu yo kuvunjisha amafaranga mvamakungu biro de change irakuweho kuva mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abakora uwo mwuga wo kuvunja amafaranga y'agaciro atari amarundi bahora bakorera mu kinyegero kuko ubwo bubasha bwari bwahawe amabanki azwi gusa ubu kuri bo akamwemwe ni kose kuko bagiye gusubira gukorera ku mugaragaro ubu ni umwe mu bavunjayi bakorera mu gisagara ca bujumbura kuri mikoro y'ijwi ry'amerika twakora twihishije bigatuma tudakora akazi neza umuntu uwo ari we wese ingenzi uvuye wumva amahanga bizoshika vuba ati ngiye kuvunjisha muri biroshe deshangira aha n'aha n'aha tabanza guturatura ingaruka mbi zari zatewe n'izo ngingo harimwo n'iyo kubuza ko umuntu ari mu burundi atora amafaranga y'agaciro naho yoba ari kuri konte yiwe muri banki canke ku buhinga bwa western union ni nyinshi gabriel banza witonde umwe mu banyepolitike akiri muto atwara umugambwe apdr yiganiye ijwi rya amerika ko ari ubusuma bwasa n'uko bwahawe indaro aratanga akarorero azi neza umuntu arungitse nk'amadolari ibihumbi icumi muri banki cyangwa muri berbe wasanga baguhaye miliyoni mirongo ibiri n'imwe ariko ku masoko uh, yande abita marishe noire wasanga ari miliyoni mirongo itatu na zine urumva rero ku madolari ibihumbi icumi bagahita bagutwara imiliyoni cumi na zitatu benshi bahitamo kuja kuyatorera muri congo muri tanzania eka mbere no mu rwanda ugaca bumva ariko burundi ugaca bura amafaranga mva makungu kumbe bayatora mu bindi bihugu ikindi cyari gize ikibazo nuko wasanga kwaya masoko bita marché noir hari abayavunja benshi kandi batariyikore umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana atwara ishami ry'ubutunzi Parsem abona ko gukuraho izo ngingo bizotuma n'amafaranga y'agaciro nk'amadolari yiyongera mu gihugu naho impinga ikiri ndende kuri ico kibazo yego amadovize yari yabuze kubera ibijanye n'iyava ibyo dushorera hanze imfashanyo ibyo byaragaragara canke abagwiza tunga ashobora kwinjiza amahera y'amadovize ngaha mugabo ikintu cari caratangaje haciye hafatwa ingingo ubona yuko ari ingingo zituma hari nk'umugwi ushaka kwizizira ibintu byo gutunganya ikibazo cy'amadovize kumbure ku nyungu zako ni ukuvuga yuko umwidegemvyo mu bijanye n'amadovize usubira ajya adaciye muri izo nzego za leta ngo mw'ikawa canke n'ibiki aca asubira kwinjira mu mwidegemvyo abantu bakagira amakonte yabo amadovize akinjira ku makonte berbe izoba yaronzoheza ishobore gusahiriza ku masoko ishirahamwe rikome rigwanya ibiturire n'abanyonoramatungo ya leta ryoyo risanga abari bafashe izo ngingo bakwiye guhanwa gabriel firi atwara oricom avuga ko izo ngingo zateje n'umutekano muke mu gihugu abantu bafata ingingo mbi nk'izi zigirira nabi igihugu ugaca umengo ni ibintu bisanzwe ntibikwiye kuza biraherera ngaho nabone bakwiye kuza barabibazwa kuko hariho n'amategeko ahari ibyo ni ukuza barabimenya ko umuntu aronse ubutegetsi aronse ubutware ataba aronse guhonyanga no guhonyora abanyagihugu ahubwo aba akwiye kugira ngo abashigikire Eh, abantu bavunjiriza amafaranga mu kinywabi ni ibintu biteza n'umutekano muke ibanki nkuru y'igihugu cy'u Burundi yahamagariye n'abandi bifuza gushira imitahe yabo mu gisata cyo kuvunja no kurungika amafaranga y'agaciro kudatinya kuko ari kimwe mu bisata biteza imbere ubutunzi bw'igihugu Pierre niyo nkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika mu burundi kandi hadutse indwara itaramenyekana yica ingurube mu ntara zitandukanye inkuru ya tiyerive ndayishimiye ikigali iyo ndwara yica ingurube itaramenyekana gushika ubu irangwa mu ntara ya bururi muyinga gitega na rumonge ibimenyetso biboneka ku ngurube zafashwe n'iyo ndwara harimo kubura akayabagu gushuha cane utudomagu dutukura ku nda amaso agatukurira n'ubwoya bugashinga ndetse hakaba n'izinanirwa gutambuka ubushikiranganji bujejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije bwamenyesheje ko iyo ndwara yadutse mu ntango z'uku kwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri aho mu mpongore cumi n'umunani hafashwe ingurube ingurube ijana na cumi na zitandatu muri izo izishika kuri mirongo irindwi zimaze gupfa serge nkuru nziza umuyobozi mukuru w'igisata kijejwe ubworozi mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi yabitangarije mu ntara ya gitega kuri uyu wa gatanu iyo ndwara yibonekeje ku mitumba ya mirango mu ntara ya bururi kibimba mu ntara ya gitega ryama mu ntara ya muyinga na nyagasaka intara ya rumonge aho mu mpongore cumi n'umunani hafashwe ingurube ijana na cumi na zitandatu muri izo mirongo irindwi zikaba zarapfuye iyo ndwara kandi yaribonekeje ku mitumba ya mibanda na gahinda mu ntara ya mumonge aho hapfuye ingurube cumi n'imwe imigwi y'abaganga b'ibitungwa mu bushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije yaratanguye igikorwa cyo kuraba icyo izo mpfu ziriko zirava ko hamwe no gufata ibipimo harabwa iyo ndwara iyo ariyo umuyobozi mukuru w'ubworozi mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi serge nkuru nziza amenyesha ko mu ndwara zari zisanzwe zifata ibitungwa by'ingurube atanimwe irimwo nk'uko ibipimo bibyerekana bafatiye kuri ivyo bimenyetso harikezwe ko ibitungwa birwaye akaranda k'ingurube benshi bakunze kwita dudura canke muryamo ingwara ya mutuku y'ingurube n'indi ngwara yitiriwe ojeski ariko ibipimo vy'ibanze vyakozwe mu malaboratwari hisunzwe izo ngwara vyerekanye ko atarizo abanyagihugu bo mu bice bitandukanye muri izo ntara zirangwa iyo ndwara bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya amerika bamenyesha ko amakenga ari yose kuko batazi iby'iyo ndwara basabye ababijejwe gufasha vuba bwango ibitungwa byabo bitarahona aho rero tukagira ko dusaba ababijejwe cyane cyane leta bicishije mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi ko yokora ibishoboka byose mu maguru masha kugira ngo icyo kibazo gifatwe mu gifatwe mpiri gifatwe mu ntoki barabire hamwe iyo ndwara yariyo barabire hamwe n'ingene twoyikingira vuba na bwango kugira ngo ntituzoze kwifuka bwamaze guca duteye impungenge kandi ndende kuko abanyagihugu benshi bari basanzwe bagafungura kuri izo mpungenge z'abo banyagihugu ubushikiranganji bwamenyesheje ko hafashwe ingamba zo gupoma mu mpongore z'ingurube mu duce iyo ndwara imaze kwibonekezamwo bwashwaye gupompa mu mpongore z'ingurube ziri ku mitumba iyo ndwara yibonekejemwo n'ahantu hazegereye hamwe n'ahari ubworozi bunini bakoresheje imiti ikomeye yica imigera kuvura ibitungwa bakurikije ibimenyetso birabandanya aho hose iyo ndwara yibonekeje imiti yarategekanijwe kandi yajanywe aho hose bikenewe aborozi b'ingurube na cane cane mu duce twibonekezamwo iyo ndwara hari ibyo basabwe n'uburongozi bujejwe ubworozi ibyo nabyo byo birimo guha amazi ibyo bitungwa no kubisukako amazi mu gihe hari ubushuhe ibyo bitungwa iyo byamaze kwandura iyo ndwara bipfa mu gihe cy'iminsi itatu n'itanu nk'uko byamenyeshejwe n'ubwo bushikiranganji mu kwirinda kw'ako karanda kataramenyekana kabandanya gukwiragira mu gihugu ubushikiranganji bujejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije bufatanije n'abajejwe intwaro bwamenyesheje ko uruja n'uruza rw'ingurube kuzidandaza no kuzibaga bihagaritswe guhera kuri wa gatanu mu bice gusa iyo ndwara imaze kugaragaramwo mu kurindira kwitohoza ry'iyo ndwara rivanze no gupima muri laboratware ryerekana ibijanye n'iyo ndwara iyo ndwara y'ingurube ije mu gihe hari haheze amezi arenga abiri mu burundi hadutse indwara yo mu bwoko bwa rift valley leta y'uburundi yavuze ko yahitanye inka zishika ku majana ane na cumi na zitatu hanafatwa ingamba zo guhagarika kubaga no kurya inyama mu gihe kirenga amezi abiri thierry vendayishimiye ijwi ry'amerika i Kigali muracyari kumwe na radiyo yanyu ijwi rya amerika tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
duhereye muri uganda aho minisitiri w'ubuzima avuga ko igihugu kibangamiwe n'ikiza cya ebola n'ubwo umubare w'abamaze kwandura ukiri muto iyi ndwara yamenyekanye muri iki gihugu mu ntangiriro z'ukwezi gushize ariko mu bimaze guhitana harimo n'abaganga ignatius bahezi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri uganda niyo nkuru adufitiye amakuru y'imibare mishya y'abanduye icyorezo cya ebola yasohowe kuri uyu mugoroba na minisiteri y'ubuzima avuga ko kugeza ubu abantu mirongo ine na bane aribo bamaze kwandura icyorezo cya ebola kuva aho cyatangarijwe mu gihugu mu ntangiriro z'ukwezi gushize icyorezo kimaze guhitana abantu cumi minisiteri yatangaje ko abandi bantu bane banduye iyi ndwara bakize kandi akaba basezerewe mu ivuriro minisitiri w'ubuzima dr jane ruth aceng avuga ko hari abandi barwayi bazasezererwa bamaze gukira ku munsi wa gatanu kuri abo mirongo ine na bane twasezereye umunani bakize ariko umudamu umwe yahisemo kuguma mu ivuriro nubwo yakize kubera ko afite umwana w'imyaka ibiri nawe wanduye ariko akaba atarakira ndetse na nyuma yo kumuhumuriza yahisemo kuguma hafi y'umwana we umugabo we nawe yaranduye kandi n'ubu aracyavurwa ejo tuzasezerera abaganga bari baranduye akaba bakize neza abakozi bo mu buvuzi banduye iyi ndwara minisitiri avuga ko bayibonye ubwo bavuraga umurwayi wa mbere bitaramenyekana ko yanduye ebola minisitiri arakomeza akagira inama abantu kwihutira ku ivuriro hakiri kare baramutse bagaragaje ibimenyetso bya ebola kuko kujya ku ivuriro hakiri kare byongera amahirwe yo gukira iki cyorezo kidafite umuti wihariye wagenewe kukivura cyangwa urukingo mu bantu icumi bapfuye bazize iki cyorezo kugeza ubu harimo abaganga umwe muri bo ukomoka mu gihugu cya tanzania akaba yarigaga amasomo y'ubuvuzi muri uganda undi mukozi w'ibyo mu buzima nawe akaba yarapfuye ku wa gatatu minisitiri yemeje kandi ko babonye imiti mishya igikorerwa igerageza ariko ifasha mu kuvura indwara ya ebola kandi bizeye ko izafasha kinini mu buvuzi bw'iki cyorezo araburira abantu ko ebola itararangira kandi ko bagomba kwirinda cyane kugira ngo birinde gupfa However, it is important for the population to understand
icyakora ni ngombwa ko abantu bumva ko tugifite ebola abantu bazakomeza kumenyekana mu biturage bazanwe kuvurwa igikoresho kizadushoboza kurangiza icyorezo kiri mu baturage kandi ni ugukomeza gukangurira abantu ibimenyetso bya ebola no kumenyesha abashinzwe iby'ubuzima hakiri kare umuntu aramutse agaragaje ibimenyetso bya ebola kuko amahirwe yo kubaho ari menshi iyo umuntu agiye kwivuza hakiri kare nanone abantu ntibagomba guhunga bava mu byaro byabo bakaja ahandi kuko bazakwirakwiza ubwandu bw'iki cyorezo ahantu hanini kuri ubu icyorezo kiri mu turere dutanu kandi nk'abakozi bashinzwe ubuzima turi kugira ikibazo cyo kubagenzura aho bari hose umuryango mpuzamahanga wita ku buzima n'abaganga batagira umupaka nabo bohereje abakozi kugira ngo bafashe igihugu mu kurwanya iki cyorezo kandi akaba bashyizeho imyanya idasanzwe icungirwamo abarwayi ku mavuriro atandukanye minisiteri yatangaje ko oms yazanye ibindi bikoresho by'ubuzima bigenewe guhangana n'iki cyorezo ndetse igatanga na miliyoni ebyiri z'amadolari y'amanyamerika yo gufasha kurwanya iki cyorezo kugira ngo kidakwirakwira no mu bihugu by'ibituranyi minisiteri ivuga kandi ko iki cyorezo cy'ubwoko bwa ebola sudani kimaze kugera mu turere dutanu ari two mubende kagadi kasanda kegegwa hamwe na bunyangabo ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda
tuve muri uganda tujye mu makuru arebana n'iby'ubukungu banki y'isi yose yatangaje mu cyegeranyo gishya cyasohotse muri iki cyumweru ko imigambi yayo yo guhagarika ubukene bukabije ku isi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu itazashobora kugerwaho biraterwa n'ikibazo gituruka ku ngaruka z'ikiza cya covid cumi n'icyenda intambara y'uburusiya na ukraine ihungabana ry'ubukungu ku isi n'ibiciro biri hejuru by'ibiribwa ku masoko ndetse n'iby'ibitanga ingufu profeseri niyoboke wigisha ibyerekeye ubukungu muri kaminuza z'u Burundi yavuganye n'ijwi ry'amerika aratubwira uko abona iby'icyo cyegeranyo dufatiye uko isi ubu aho iby'isi bigeze na cyane cyane iby'ubutunzi bivuye ku bintu bitandukanye ahanini bajya numva ko icyo cegeranyo bashitse ko bitahuritse umuti gute duhereye ku n'ibihugu twara twifuza dufatira ko nk'akarorero mu by'iterambere ni ibihugu bihanzwe aha duhere nk'ibihugu bya etazini by'abanyamerika nababwira ko iduga ry'ibiciro rirenze bivuye ku mvo nyinshi ni kuraba ko ingufu ariko barakora canke uko abajejwe ubutunzi muri ivyo bihugu bategekanya uko ihangiro bihaye gushika ko ritagenda riboneka bivuye ku bintu vyinshi amashirahamwe yabo yasumira canke ashorera canke akarondera ivyankenerwa bakoresha mugira amashirahamwe yabo ashobore kwimbura ashobore guhingura bivuye mu bihugu bitandukanye baravuga ko abantu imiliyoni amajana indwi na cumi n'icenda ku isi canke icenda n'ibice bitatu ku ijana by'abantu baba ku isi bari babaye hariho ku madorari abiri n'igice ku munsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu byigwaza gute icyo gitigiri ivyo miliyoni amajana indwi na z'abantu babaho ku mafaranga abiri n'ibice bitatu ku idolari urumva ko ari igaruro kininiya ivyo biva ku mvo nyinshi nobabwira nk'ibihugu vyo mu nzira y'amajambere cyane cyane ibihugu bikenye vyo muri afurika bibaho bibeshejweho ahanini n'imfashanyo z'ibihugu bihanzwe n'ibihe turimo hama ivyo bihugu mu gihe bihanzwe bisugerejwe n'ibihe turimwo isuri canke ukwitaho gutunganya ibivyerekeye bituma na cane cane ca gitigiri bariko baravuga kintu acongerekerana kuko muravye eh, nk'ibihugu muri nzira y'amajambere cane cane cane ibihugu bita ko bikeye vyo muri afurika ku tuntu duke bashobora badushora muri ivyo bihugu iburaya mu banyamerika canke mu bushinwa hama mu gihe atabaguzi canke eh, bo muri ivyo bihugu badafise ubushobozi bwo kugura bisuganya mu kubaho mu buzima busanzwe bifatiye kuri izo ngorane ziba zari zavuye ku bihe novuga ni ibihengere vyasizwe na covid canke kuri ibiciro vya dudu bivuye kurya ngo ahantu muri ukraine na risi biratuma uburyo canke ivyo bahora bagura bivuye muri afurika basa nabibangiriye ko cyangwa bakabigura ku rugendo rudashemeye cyangwa ku rugendo ruto ugasanga bya bihugu n'utwo duke bahora baronsa dutuma bisuganya ntitukiboneka hama na ya mfashanyo naho ikiboneka ubu mvuga ko ico giti kigiye kongerekana kuko ayo mahera baronka kugira bashobora gufashisha ivyo bihugu canke bashigikira ivyo bihugu bashigikira imigambi y'ivyo bihugu kugira baronka amasoko bashobora gukura mu nzego kwita mati pomiyere canke bashobora kubishigikira mu nzira iyi n'iriya kw'iterambere sasagare hose ntibiba bigikunze bisigura ko vya bihugu vyari bifise igitigiri c'abantu banahonikora bafise amapfa kizokongerekerana kuko imfashanyo yaho riza hari igihe muzosanga ihindukira itumbera ibindi bihugu bikomakomeza bisanzwe bishigikira afurika bishigikiye ngendo yindi mu gihe ico gitigiri c'abantu bari mu bukene ntangere kinini cyane kiri muri afurika yo munsi y'ubugaragwa bwa sahara nikiye mubona cokogwa kugira ngo ababa muri ivyo bihugu n'abategetsi muri ivyo bihugu bashobore guhangana n'ico kibazo gikomeye cyane c'ubukene ntangere uko nama nabivuze muri make icokorwa uh, ni ugusubiramwo imigambi y'iterambere y'ivyo bihugu na cane cane bagategura imigambi ifatiye ku kuri n'akaranga mutima n'ivyo novuga ivyo bafatiye muri resource baba bafise bwari ubutaka ivyo bashobora gukoresha bakabifatira kuri ivyo bagafatira ku buhinga bafise hama bakarera kuzerinze imigambi yose bafise bakayitegura badashimikiye ku mfashanyo zova ku bihugu bindi hama bana cane cane bakitaho gukomeza amasoko gukomeza amasoko nshaka kuvuga iki boshigikirana uh, hagati yabo muri ivyo bihugu bihugu kugira ngo bamaze gukora nk'ikintu c'ikigo cabo gishigikira gifatiye ku rugezo bagezeko bagaheza bakarondera ngene banywana canke ngene bahanahana ari udandazwa cane ubumenyi cane ubuhinga n'ibihugu vyo hejuru iyo nyinshi yo nyene yoshoboka ikindi cokorerwa ko ni ukuraba ivyankenerwa vy'ifatiro ari nk'uburimyi ari nk'ibijanye n'ivy'inyubako na cane cane vy'umuyagankuba ivyo vyose akabifatira ko akaba imigambi ifatiye ku iterambere rirama ifatiye kuri ivyo dusanzwe dufise kubera amahosuru dusanzwe dufise kugira bashobore kwisanasana batariko barazera inzi murakoze cyane turabashimiye nivyo ndabashimiye
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
dusubire mu rwanda aho leta yatangiye kwishyuza abacuruzi bimiwe mu gishanga cya gikondo bagahabwa ingurane y'inganda bari barahubatse ariko nyuma bikaza kugaragara ko bari barubatse nyine mu gishanga asumuta kaboyi yakurikiranye iby'iyi nkuru ibi bikubiye mu itangazo ryasohowe na minisiteri y'inganda n'ubucuruzi ijwi rya amerika rifitiye kopi iryo tangazo rivuga ko abantu bishyuwe ingurane z'imitungo yari iherereye ahahoze ibikorwa by'inganda byakorerwaga mu gishanga cya gikondo mu mujyi wa kigali baba baramaze guhabwa ingurane kuyisubiza mu isanduku ya leta iri tangazo rikomeza rivuga ko minisiteri y'ubucuruzi n'inganda yiteguye kuganira n'uwo bireba uko gahunda yo kwishyura iteye n'igihe ayo mafaranga yose agomba kuba yamaze kugezwa mu isanduku ya leta nta munsi ntarengwa iryo tangazo risobanura iyi minisiteri ivuga ko mu igenzura yakoze byagaragaye ko aba bantu bishyuye miliyari zirenga makumyabiri n'ebyiri mu mafaranga y'u rwanda mu gihe nta ngurane yagombaga gutangwa kuko byagaragaye ko ubutaka bw'ibishanga aba ari ubwa leta abandikiwe amabaruwa ni abantu bari bafite inganda mu gishanga cya gikondo cyari cyarahinduwe icyanya cyazo ariko ziza kwimurwa zijyanwa mu cyanya zagenewe kiri masoro mu karere ka gasabo abahawe amabaruwa basabwe kwishyura amafaranga bavuganye n'ijwi rya amerika benshi basabye kudatangaza amajwi yabo umusaza umwe ugeze mu zabukuru yasobanuye ko yasabwe kwishyura miliyoni ijana na mirongo itanu uyu mugabo yabwiye ijwi rya amerika ko atiteguye kugira icyo yavuga kuri iki kibazo yumvikanisha ko kuva yahabwa ibaruwa atarongera gusinzira ndetse akaba yarananiwe kubibwira umugore we ngo nawe adakuka umutima undi wemeye kuvugana n'ijwi rya amerika ariko nawe wanze gutangaza amazina ye yasobanuye ko amafaranga yayahawe ariko amabanki agahita yiyishyura ndetse asigaye agatwarwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kubera imyenda yari abifitiye yavuze ko kubazwa amafaranga muri iki gihe bisa nk'ibidashoboka ku ruhande rwe ko nayo yahawe na leta atigeze amugera mu ntoki yahise yishyura imyenda umwe wemeye kuvugana n'ijwi rya amerika ariko nawe utatangaje amazina ye yatangaje ko bakira iki cyemezo cya leta ariko bakaba bizeye ko izaca inkoni izamba twacyakiriye kuko ni icy'inama ya leta inama y'abaminisitire ntacyo rero nakivugaho kuko nibo batureberera navuga ko ari bo babyeyi bacu ariko nabo ndabona bafite uko bashobora gutekereza abantu turabaho gute ariko njye nkumva ko bashobora kwisubiraho bagafata icyo batugenera ndumva tutaviramo aho kandi n'ibi naba nabyo umuntu arabyakira benshi mu bahawe aya mafaranga bagaragaje ko yamaze gushira kuko bitakoroha kubika amafaranga igihe kirekire gusubiza amafaranga rero burya ndiheraho kuko ibyo nciyemo ni byinshi ndiheraho kuko amabanke ngewe ndavuga banke maze igihe ureba nsa nk'ugenda nivugisha mu by'ukuri ku giti cyanjye ntabwo byoroshye amafaranga urayabona ukayakoresha ibindi niko umunsi ku munsi icyo bambwira cyose njye ntacyakira ntanacyemera ahubwo wambaza uti se kubyakira birakoroheye ariko nta kundi kuntu ndi bubigenze ahubwo ni ugusaba ingabire y'imana yo kugira ngo icyaba cyanshikira cyose ntakire kuko njye ndahamya ko ibi byemezo hari ukundi kuntu wenda kuko ibyo bambwiye gukora nibyo ureba hano nakoze umushinga wo kwimura inganda zari igikondo mu mujyi wa kigali watangiye muri bibiri na cumi na gatatu kugira ngo hatunganwe hashyirwe ubusitani bw'icyitegererezo n'ibindi bikorwa nyaburanga icyakora mu nama y'abaminisitiri yateranye mu mpera z'ukwezi kwa karindwi nibwo byanzuwe ko ingurane yahawe abantu bari bafite ibikorwa mu gishanga cyawuzemo inganda ya gikondo bagomba kuyisubiza mu isanduku ya leta icyo cyemezo gishingiye ku ngingo isobanura ko ubutaka bwo mu bishanga ari ubwa leta ko budashobora kwegurirwa burundu abantu ku giti cyabo kandi ntawe ushobora kwitwaza ko abumaranye igihe ngo abwegukane umwe mu banyamategeko bavuganye n'ijwi rya amerika yagaragaje ko watanze amafaranga ariwe wakabaye akurikiranwa ni murangwa faustin wo mu rugaga rw'abavoka mu rwanda wowe ushinzwe kubahiriza itegeko ukaba warahaye umuntu amafaranga akagenda akayakoresha ibikorwa wanyuze ukamubwira ngo aya- ngo ayagusubize ngo wasanze baribeshye uwo muntu rwose ntago niwe wari ukwiye kubikurikiranwaho ahubwo. cyane cyane ko abantu bimurwaga hari ahantu bagahabwa amafaranga yo kujya gushaka ahandi berekeza niba rero yarashatse ahandi yerekeza ikindi ntago wabarega kwigabiza ibishanga abari barimo bari barahawe na leta ariko nabwo yarahawe ingurane mu kwibeshya ntabwo yasubizwa inyuma ngo ajye gusabwa yuko asubiza amafaranga kugeza ubu hari inganda zimwe zahawe ingurane y'ubutaka ahashyizwe icyanya cy'inganda kiri i masoro ndetse zinubakirwa n'amazu harimo uruganda rwakoraga amabati ndetse n'urwakoraga amarangi ikibazo gisigaye ni icy'abahawe amafaranga ntibimukire i masoro minisiteri y'inganda ariko isobanura ko uzaba adafite amafaranga azaganira nayo bakagena igihe cyo kwishyura asuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika hano niho dusoreje amakuru twari tubafitiye mbashimiye kuba mwaduteze amatwi imbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro by'ijwi ry'amerika biri imbere jeffrey mutagoma mwumvaga kuri mikoro ni nawe wabateguriye anabegeraniriza aya makuru mu izina rya bagenzi banjye bose mwumvise ndagira nti amahoro n'amahirwe kuri mwese
ni ngaha dusozereye amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mwari kumwe na fide niyo ngabo mugire ibihe byiza tubasigaranye ikiganiro c'umuziki
Darling, oh baby, oh, pura Pastor P. Why aren't you dancing? The call you can do better. Sogea nikushike, mami njoo karibu na mi. Ngwino ngufumbate, maze tuwukate. nyemerera none mbikwereke byose Sorry, sinkubagana It's just a dance I wanna see you dancing It's just a dance I wanna see you dancing It's just a dance I wanna see you dancing It's just a dance I wanna see you dancing. I won't be rude. I'm a gentle man. Jamuri mood. One, two. Kuri kidding, I'm gay. Uri show, kuri dancing. Be wabagahe lady. Kunari narabuze. Uwaduhuza nkawe. Don't worry, just be cool. Oh, it's just a dance. I wanna see you dancing. It's just a dance. Bate kuki uhora wishimye Yeah. Bate kuki uhora n'akanyamuneza iyo nsubije ntirurangira ni nta wundi ni yesu aya mahoro mumbonana ni yesu njye nacyo nagushoboza atari yesu ahubwo mbonereho nshima imana yo yabikoze ubuntu bwayo nibwo bwangiza uwundi we
I can never stop. I will live forever
my god oh my god thank you niyo ndirimbo mporana ku mutima wavuze ko no mu gicucu cy'urupfu uzansindira urwo rupfu I thank you Lord abadata nzagushima mu gitondo ngushime bugorobye